Yeni Radyo Izvida Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse amahoro ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu burundi leonard manirakiza niwe yahawe imirimo yo kuba umushikirizamanza mukuru wa repubulika baronse umwanya wo kwerekana icyo bashobora guterera kugira ngo ibintu bihinduke ritararenga rero nta uritera ingata umuntu nibaza yuko yobaha umwanya akaraba ibyo bakora uyu ni umunyamategeko dieudonne bashyiraho ishize yahoze ari cegera cy'umukuru w'urwego rw'abanyamategeko muri afurika y'ubuseruko akaba ari no mu runani kavibe ruhurikiyemwo abashingwamanza baburana ku byaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu leta y'u rwanda yatanze iminsi cumi n'itanu ku bakorera ubucuruzi mu karere ka rubavu muri santire y'ubucuruzi y'amahoko ngo babe bakuyeho amazu bakoreramwo muri kenya umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi raila odinga yiyamirije inguvu yita iz'umurengera igipolisi ca kenya gikoresha mu guhagarika imyiyerekano yabiyamiriza iduga ry'ibiciro n'ubuzima buzimvye muri ico gihugu abategetsi bo muri iran bahagaritse abantu batari bake bo mu idini rya bahayi babagiriza gukorera iperereza rya israel aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cane ntimuje kure dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri kenya umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi raila odinga yiyamirije inguvu yita iz'umurengera igipolisi ca kenya gikoresha mu guhagarika imyiyerekano y'abiyamiriza iduga ry'ibiciro n'ubuzima buzimvye muri ico gihugu kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka urunani rw'abatavuga rumwe na leta azimiyo barakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza imigambi ya perezida william ruto rimwe na rimwe yavuyemwo gusahura no guhangana n'igipolisi kubwo runani azimiyo abantu n'imiburiburi mirongo itanu barishwe kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka amara hisunzwe ibiharuro bitangwa n'igipolisi abapfuye bagera kuri mirongo ibiri mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru b'abanyamahanga ku mugwa mukuru wa kenya nairobi raila odinga yatangaje ko abanyakenya bariko bibonera n'amaso yabo ingufu z'umurengera z'igipolisi zitari bwibonekeza imbere yaho yavuze ko abapolisi n'imigwi y'inkozi z'ikibi barashe barica canke bakomeretsa abantu batari bake atangaza ko benshi mu bishwe atabigwanisho bari bitwaje ku bwa odinga izo nguvu z'umurengera n'ubwo bwicanyi byakozwe cyane cyane kubo mu bwoko bw'abaruwo aturukamwo mu kwagiriza abatavuga rumwe na leta ko bariko bakokeza ubwicanyi n'uruhagarara perezida william ruto yaremeje ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye ko ashigikiye ko igipolisi gitegerezwa gufatira ingingo zikomeye inkozi z'ikibi abatera akajagari n'abo bose bashaka gutera akajagari mu gihugu mu bushinwa umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga kin gang yakuwe mu mabanga yiwe asubirirwa na wang yi yari yakuwe muri ayo mabanga ntaco atangajwe cerekeye impamvu z'iryo hindurwa ibindi tubibaze Geoffrey Mutagoma itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubushinwa ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri mu masaha yawo ntiryavuze impamvu kin yakuwe ku mirimo ye gusa izi mpinduka zije nyuma y'igihe cy'ukwezi atagaragara mu ruhame n'ibihuha binyuranye bivuga ku buzima bwe bwite n'abakire babe mu bya politike iyi minisiteri ntiyavuze uko kini yaba amerewe cyangwa aherereye mu rwego rwo kubahiriza amahame y'ishyaka rya gikomunisite riri ku butegetsi ku byerekeye kutivanga mu buzima bwite bw'umuntu ntibyoroshye kandi guhita hamenyekana imvano y'izi mpinduka amashirakinyoma muri iki gihugu inzego za politiki zitamenerwamo kandi ubwisanzure bw'itangazamakuru bukaba bugerwa ku mashyi ken akuwe ku mirimo ye mu gihe politiki y'ububanyi n'amahanga y'ubushinwa yari mu bihe by'inkundura yo kugira ijambo rihamye mu ruhando rw'amahanga kandi yari ku isonga yabyo
leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa mbere yatangaje ibihano mu by'ubutunzi ku basirikare batatu bo muri mali bari mu mushikiranganje rero kwivu n'abansi bagirizwa korohereza no gushigikira ibikorwa by'umugwi wa wagner w'abacangiro b'abarusiya muri mali ivyo bihano vyafatiwe intwazangabo zitatu zo mu gisirikare ca mali nabo ni sadio kamara mushikiranganje rero kwivu n'abansi afise kandi ubwenegihugu bw'ubufaransa colonel alu boy diara na lieutenant colonel adaba bagayoko bombi bari mu gisirikare kigwanira mu kirere ca mari abategetsi ba amerika batangaje ko hari ibyemezo ko abo basirikare b'intwazangabo bagize uruhara mu bikorwa bigayitse vy'umugwi wagner muri mari ni mu itangazo ryashyizwe ahabona n'ubushikiranganji bujejwe ikigega muri amerika brian nelson cegera c'umushikiranganje w'ikigega ajejwe iperereza ku bijanye n'iterabwoba n'amafaranga y'imigwi y'abagizi ba nabi yasubiwemwo avuga ko ingingo ya leta ya amerika yafashe ku munsi wa mbere yerekana ku mugaragaro ko abategetsi ba mali borohereje ugushinga imizi k'umugwi vagne muri mali mu kiringo c'imyaka ibiri irangiye yatangaje ko abo bategetsi batumye abanyagihugu bageramirwa n'ibikorwa bihungabanya umutekano kandi bihonyanga agateka ka muntu vy'umugwi Wagner ni mu gihe kandi batumye uwo mugwi ucukura amatungo y'ico gihugu ku nyungu zawo mu bitero ukora muri Ukraine muri Denmark umugwi w'abagwanya idini rya Islam biyise Danish Patriots baturiye ibitabo vy'ikorowani imbere ya ambasade za Misiri na Turkiya mu gisagara ca Copenhagen ejo ku munsi wa kabiri. Ivyo bitabo bifatwa nk'ibitagatifu mu idini rya Kiislamu kandi biheruka guturirwa n'intagondwa z'uwo mugwi muri Denmark na Sweden birashavuza abayisilamu. Oriane Itangishaka araduha ibindi kuri iyi nkuru.
iryo turigwa ry'ibitabo vya korani ryagizwe mu myiyerekano yateguwe n'akagwi kitwa danish patriot ako kagwi k'intagondwa zirwanya idini rya islam kabikoze mu gisagara ca copenhagen kuri uno munsi wa kabiri ivyo bibaye mu gihe haze indwi zitari nke habaye imyiyerekano muri denmark no mu buswede yashavuje abayisilamu cane mu myiyerekano yabaye muri ivyo bihugu abaserukizi bavyo bavuze ko banegura iturirwa ry'ivyo bitabo bitagatifu vy'idini rya islam ariko ko badashobora kubihagarika kubera amategeko yaho akinga ukwishira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro mu ndwi iheze naho imyiyerekano yabaye muri iraq abayirimwo baraturiye inyubakwa y'ubuserukizi bw'igihugu ca suwede mu gisagara ca bagdad buratokomba ejo ku munsi wa mbere umushikiranganji wa iraq ajejwe imigenderanire n'amakungu yasavye ibihugu vy'ubumwe bwa buraya kwihweza neza amategeko bavuga ko yerekeye uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu myiyerekano n'isano riri mu guturira igitabo cya koran
mubandanya kumviza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi leonard manirakiza niwe yahawe imirimo yo kuba umushikizamanza mukuru wa repubulika yemejwe n'abagize inama nkenguzamateka asubirira silvestre nyandwi ari muri ayo mabanga kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umushikiranganji ajejwe ubutungane yatangaje icatumye nyandwi akugwa muri ayo mabanga eroje wirikaneza dufitiye inkuru y'idonido inama nkenguzamateka isasa ku murwa mukuru wa politike gitega niyo yemeje leonard manirakiza kuba umushikizamanza zigenza repubulika kuri uyu wa kabiri yatowe ku majwi mirongo itatu n'umunani kuri mirongo itatu n'icenda umushikiranganji w'ubutungane niwe yari yaruye gutanga mu nama nkenguzamateka umwidondoro wiwe domine banyankimbona ntiyigeze avuga icatumye silvestre nyandwi yahora aramutwaye mabanga kuva mu kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ayabogozwamwo gusa yavuze ko mushasha azanye ubwira bwinshi umushikizamanza kizigenza mushasha aturuka mu bwoko bw'abahutu nk'uko nk'uko biteganywa n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha ni imvukira y'intara ya Muramvya hagati na hagati uwo yasubiriye nawe n'umuhutu wo mu ntara ya Bujumbura mu Burengero Manirakiza arazwi cyane igihe yari umushikizamanza mu ntara ya Muramvya avukamwo aho hagati y'ukwa gatandatu n'ukwa munani ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yafungije abanyeshure bagera kuri batandatu bari basibanganije ifoto ya nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza mu bitabo vy'ishure anazwi kandi nk'umwe mu bashashe mu rubanza rw'urupfu rwa Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe mu nzira ya demokarasi akicwa amaze amezi atatu gusa ku ntebe y'umukuru w'igihugu baba bari mu ibohero rya gitega canke ababuranye badahari bose bavuze ko umunyororo baciriwe harimwo gufungwa wo guherayo ari icemezo ca politike atari ingingo y'ubutungane ubu yari muri sentare ntayinyuzwa akaba yari umwe mu bakuru b'amaserivise kuri uyu wa kabiri yemerejwe icarimwe n'abandi bacamanza umunani baroye muri urwo rukiko rukuru mu gihugu umunyamategeko diodone bashira ishize yahoze aricegera c'umukuru w'urwego rw'abanyamategeko muri afurika y'ubuseruko akaba ari no mu runani kavibe ruhurikiyemwo abashingwamanza baburana ku vyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu Mungu avuga ko umurwi mushasha abarundi bawiteze ko vyinshi narijya utowe mu gihe umukuru w'igihugu ubwiwe amaze igihe yidoga kw'ico gisata kibangamiwe n'ibiturire n'ukutigenga abacamanza bashasha bahejeje kugenwa muri sentare ntayinyuzwa y'u Burundi n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika y'u Burundi baje mu gihe umukuru w'igihugu amaze igihe kinini yidoga avuga ko ubutungane bwazingamitswe n'igiturire bukazingamikwa no gukoreshwa n'abahambaye kugira bakingire inyungu zabo canke kugira bacirishe izangondagonde inzira by'akarengane abarundi rero uh, bazoba biteze ko byinshi babiteze ko ibintu byinshi bihinduka amazina y'abacamanza n'umushikirizamanza akizigenza wa repubulika yari yemejwe kuri uyu wa mbere mu bikorwa by'inama nkuru y'ubutungane ni urwego rurongowe na perezida evariste ndayishimiye icegera ciwe muri ayo mabanga nije hangenda banka yahoze yamushikirizamanza kizigenza avuga ko abagenywe bose ari abakenyezi n'abagabo babushitse kandi bazofasha kugira imanza z'umurengera muri sentare ntahinyuzwa zigabanuke kabanga ko nk'uko byashikirijwe muri iyo sentare huzuyemwo imanza nyinshi cane kandi aho nyene igitigiri c'abayigize ari gitoyi cane igenwa ry'abandi bacamanza rero rizotuma izo manza zigabanuka gutyo abenegihugu baruhuke kwama barindira igihe kirekire ko imanza zabo zicibwa abagize inama nkuru y'ubucamanza bamaze kwiheza neza amazina y'abashikirijwe ngo bagenwe mu mabanga atandukanye basanze ari abagabo n'abakenyezi babikwiye ufatiye ku buhinga ubukerebutsi n'ubwitonzi basanzwe babaziko baca barabemeza bose nagenda banka amenyesha ko umukuru w'igihugu arajwe ishinga n'igisata cy'ubutungane ku bindi bibazo byo kwigwa n'inama nkuru y'ubucamanza nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yatangaje ko bigiye kwicarirwa bimwe biboneka kugira ngo bizotorerwe umuti uramba ati ingorane zihanze ubutungane ni nyinshi kandi zihambaye umunyamategeko washyiraho we asanga hakiri kare kugayira abagenywe cyangwa kubashima naho muri kahise ata kintu gikomeye bakoze mu guteza imbere ubutungane ku bacamanza cyangwa no kumushikiriza amanza nta kintu kinini iyo umuntu yovuga coba carabaranze muri kahise mu bijanye no guharanira ukwigenga k'ubucamanza ariko kumva urengera baronse umwanya uh, wo kwerekana ico bashobora guterera kugira ngo ibintu bihinduke ritararenga rero ntawe uritera ingata umuntu nibaza yuko yobaha umwanya akaraba ibyo bakora muri kahise ari bamwe bamwe ubona uh, bakoreshwa muri ibi na biriya ariko ubu abarundi bakaba biteze kuraba bafatiye ku vyo umukuru w'igihugu yaragize iminsi avuga ko yifuza kuraba ivyo bakora nta muntu rero vyosinziriza ngo hari igitangaza baje gukora ariko umuntu azobarabira ku bikorwa kuva aja ku butegetsi mu bibiri na mirongo ibiri perezida evariste ndayishimiye yumvikana kenshi yagaye abacamanza n'abakora mu gisata c'ubutungane mbere avuga ko n'amategeko bakoresha benshi batayasoma uhereye ku ibwirizwa nshingiro akatari gake yagabishije kuzobafuta umukuru w'inama nshingamateka daniel gerard ndabirabe we yagabishije mu kwindwi umwaka uheze ko abacamanza bakomeje kwigenza nabi bashobora kuzosubirizwa n'abashingantahe b'intahe yo kumugina baca imanza mu mitumba n'uducimbiri eroje urikaneza ijwi rya amerika leta y'u rwanda yatanze iminsi cumi n'itanu ku bakorera ubucuruzi mu karere ka rubavu muri santere y'ubucuruzi y'amahoko ngo babe bakuyeho amazu bakoreramwo ubutegetsi buvuga ko biri mu ntumbero yo kwirinda ibindi biza bishobora gutera muri ako karere k'uburengero gloria tuyishime yadukurikiraniye iyi nkuru santere y'ubucuruzi y'amahoko iherereye mu karere ka rubavu mu murenge wa kanama iza guhahirwamo n'abaturage bavuye mu turere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo ngororero nyabihu rutsiro ndetse n'abaturutse mu mpande zose z'aka karere iherereyemo bamwe mu baturage bemeza ko imaze imyaka isaga mirongo irindwi ikorerwamo ubu bucuruzi kuwa kane ushize ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bitegetswe na minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema bwategetse ba nyir'amazu y'ubucuruzi muri iyi santere y'amahoko ko mu minsi cumi n'itanu baba bamaze gusenya amazu arenga magana abiri ahakorera nk'uko abo twahasanze babitubwiye ni nyuma y'uko amwe mu mazu y'abaturage n'ay'ubucuruzi agiye ariho akamenyetso kagaragaza ko adakwiye kongera guturwamo cyangwa se gukorerwamo kuko yashyira ubuzima bwabo mu kaga ibi biri ku mazu ari muri metero icumi hafi y'umugezi wa sebeya munyaneza vincent umwe mu bikorera wari ufite inzu y'ubucuruzi aha muri iyi santere ndetse yari afite ibicuruzwa bihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni icumi z'amanyarwanda aganira n'ijwi rya amerika yatubwiye ko iki cyemezo cyamutunguye ndetse cyamuteye ihungabana impamvu bimutunguye umuturage avuga ibi ngo ni uko inzu yari ideni rya banki yewe nacuruzaga ibintu bifite nibura agaciro ka miliyoni icumi kandi nayo ndi muri teveya kandi n'inzu nakoreragamo yari iyanjye uyu munsi wa none rero mfite ideni rya banki ngomba kwishyura kandi iyo nzu nayitanzemo ubugwate muri banki ndamutse mvuye ahangaha nkagenda kwishyura banki byaba ari ikibazo uyu mucuruzi yatubwiye ko kurihira abana be amashuri ataba akibishoboye ikindi cya kabiri abana kwiga urumva kiba kibaye ikibazo kuko niho ubuzima bwanjye bwose bwa buri munsi niho buri niho mbyukira niho nirwa mukakamari olive nawe hafite iduka ricuruza ibijyanye n'ifu y'ubugari ku myaka ye mirongo irindwi n'imisago aribaza ikizamutunga mu gihe ntacyo akibashije gukora uretse ubucuruzi akarengane dufite ni uko hariya bagiye kuhasenya naho twakuraga minerivara y'abana nkanjye murarona ndashaje ni pansiyo nari nsigaranye none nibahankura ndajya he ko bataturangiye n'ako kujya kuri uyu muturage we ngo mahoko ni igihugu ku baturage bayituriye ndetse bayikoreramo mahoko ubwayo mahoko ni igihugu twebwe ntabwo twabona amaboko yasenya igihugu cyacu niho hatwubatse niho hatugize bafite umutungo muri make umutungo bafite utunze abantu benshi bivuga ngo nta muntu ufite umuryango hano uri mu cyiciro cya mbere nta mwana w'umuntu ufite inzu hano warwara bwaki n'abana bacu aya mazu niyabarihira isura hano kanama abaturage babo bafite ni maho icyakora hari icyo bamwe mu baturage benda gusenyerwa amazu batekereza bakora mu cyimbo cyo kugira ngo leta isenye santire bamaranye imyaka yose icyifuzo dufite ni uko leta yacu y'ubumwe nk'uko ikunda abanyarwanda yareba uburyo ki idufasha ntituve mu santire yacu y'ubucuruzi bwa mahoko cyane ko imaze imyaka myinshi ihari ikindi igashaka uburyo kibungabunga ahasenyutse cyangwa ahangiritse hanyuma twongera tugatuza tugashaka uburyo twiteza imbere cyane kuko nta handi hantu twakwimukira dufite ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu karere ka rubavu abaturage baherereyemo ntacyo bwabashije kudutangariza ku byerekeranye n'iki kibazo yewe n'ubuyobozi bw'akarere ka rubavu ni uko kuva ku munsi w'ejo kwimura abantu nk'uko biteganywa mu itegeko ngenga nimero cumi n'umunani akarango kaberamye bibiri na karindwi ryo kuwa cumi n'icyenda z'ukwa kane bibiri na karindwi ryerekeye uburyo bwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange riteganya ko bikorwa gusa habanje gutangwa indishyi ikwiye ubwo guverineri w'intara y'uburengerazuba Habitegeko François aheruka gusura akarere ka rubavu mu minsi ishize we yavuze ko hari amazu atarasenywe n'ibiza ariko bigaragara ko yashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga yemeje ko nta kindi cyakorwa uretse kwimuka ku bafite ubwo bushobozi hari amazu ubwabo yasenyutse ariko hashobora no kuba hari itasenyutse yasigaye ihagaze ariko aho hantu ibiza bigarutse byagutwara abo rero bo bazimuka twamaze kubona aho tuzabimukira abadafite ubushobozi leta izabafasha abifite bashake uko bahava kuko ntabwo bajya kwiyahura n'ubundi ngo bagume ahantu n'ubundi batazaramba ahantu batazaba gusa bamwe mu baturage bemeza ko baramutse bahawe ingurane z'amazu yabo y'ubucuruzi bakomeza akazi kabo nta nkomyi uretse abacuruzi abaturage bafite ikimenyetso cyo kudatura mu mazu yabo bakomeje kwibaza uko bizagenda aba ni bamwe muri bo kandi sinzi niba dushobora kwimurwa tugakomeza kugira uburenganzira mu butaka dutuyemo no mu mago twari dusize aho rero ng'abaturage tunahagira imbogamizi kubera ko ntabwo waba wari utuye ahantu hujuje ibyangombwa ufite n'ubutaka burenga hegitari ngo wishimire kwimurwa ngo ujyanwe ahandi hantu uzatura mu buryo bubangamye n'imirire ari naho ukura ibyo kurya iki cyemezo kiramutse gishyizwe mu bikorwa ba nyir'amazu bose baba batakaje miliyari zisaga eshanu kuko umuryango umwe gusa kugeza ubu uhabwa agaciro ka miliyoni makumyabiri n'eshanu gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu mu burundi ibiciro by'ingendo mu gisagara cya bujumbura no mu ntara zose z'igihugu byaraduze ni nyuma y'iduga ry'ibiciro bya esanse mu ndwi irangiye n'inkuru ya tireve ndayishimiye ari kigali mu rwanda ingingo yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza yatangajwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere kubiyunguruza bava mu gisagara ca bujumbura baja mu makaritiye atandukanye hiyongereyeho amafaranga hagati ya mirongo itanu n'ijana y'amarundi naho ku baja mu ntara zo hagati mu gihugu hiyongereyeho hagati y'amafaranga igihumbi n'amajana atanu umushikiranganji w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi marie chantal nijimbere yashikirije icatumye haduza ibyo biciro byo kwiyunguruza dufatiye ku ishingwa ry'ibiciro by'igitoro riheruka kuba itariki mirongo ibiri n'imwe mu kakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu twisunze ineza y'abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu na bene kwiyunguruza nyene ubushikiranganji bw'ubudandaji mu gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bushinze ibiciro byo kwiyunguruza ijwi rya amerika yavuganye n'abanyagihugu bariko barafata ingendo zija mu ntara zitandukanye z'igihugu zirimwo gitega bavuga ko bashimishijwe n'ivyo biciro kuko kare bahora bariha amafaranga menshi kurusha yashizweho ijya ngingo jewe nayakiriye neza cyane kuko turavye ibeye twahora twagira ko twaje twumva ari byiza cyane kare mu gushika igitega twarariha ibihumbi cumi na bitanu ubu turariha icenda yego icyenda niyo tuza kuriha n'imiryango twajya duhebana ufite iyi miryango kure ntibashobora kuvuga ngo uze kuraba imiryango urabona nko kuzi n'ibujumbura niho hari amavuriro makuru cyangwa igitega nubwo ntibajya kwifuza bitewe n'uburyo bureba nabyakira neza kuko nanamvise aya makuru nayumvise bakifuza ko ubushikiranganje bubijejwe bwokurikiranira hafi ishigwa mu ngiro ry'iyo ngingo kuko n'ubusanzwe ibiciro byari bihasanzwe mu myaka iheze bitubahirizwa ubushikiranganje bwafashe iyo ngingo ni ukuri ahubwo bwoshyiraho n'abakurikirana bakareba ko iyo nzego yubahirizwa ko icyo giciro cyubahirizwa kuko bashobora kwicika mu kiza ntibacyubahirize abajejwe umutekano babifashe mu minwe ndibaza ibintu byogenda neza cyane naho biri uko abunguruza abantu n'ibintu bazwi nk'abashoferi bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bobo ntibakira neza igiciro cashinzwe berekana ko muri iyo ngingo harimwo agahaze bivanye n'igiciro c'igitoro giheruka kuduzwa turazi nyine igiciro igiciro cyaduze muri make abajya mirongo itanu bashyizeho kose navuga ko ari amafaranga akwiye turabona ko nka esanse bashyizeho amajyana indwi na mirongo itanu twese ndayakire neza ko ajya amajana atanu kuko twe tugiye ku isitasiyo twasanze tunywa taransenkerite haduze ko amahera ibihumbi mirongo ibiri na bine ko twaratunywa ariko tugize ko ajya amajana atanu atanu urumva hagiye ko amahera ibihumbi icumi n'amajana urumva zose dukorera mu buhombe nicyo gituma navuze ngo yashikire icyiyumviro bakutongera ko amahera make make igihumbi n'atanu buryo niko twari twamaze kubera ko natwe turabiharura leta mugo itarabishinga bugira ngo barikongera nk'icyatanu twe twagumye mu buhombe abo bashoferi bagasaba ko igiciro cyo kwiyunguruza coduzwa kurushaho icyatangajwe n'ubushikiranganji agahumbi kugira nawe tukore tutidoga niho biba byiza avye ukuntu ibarabara rimeze ku gitoro ajya mirongo itanu nuvuga ko atashamaze twace tuguma mu buhombe muri mwe ayo sengese burya bayadutwaye mu majamake ku bijanye n'iyubahirizwa ry'ivyo biciro vyo kwiyunguruza vyashizweho n'ubushikiranganji bw'ubudandaji umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere arahumuriza biyunguruza ko bizokurikiranwa aho amenyesha ko ivyo biciro bishasha bitegerezwa kumanikwa mu mamodoka yose abunguruza abantu n'ibintu basabwa kumanika mu miduga yabo ibi biciro abajeje intwaro hamwe n'ibisata vyo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwe kudufasha mu iyubahirizwa ry'ibi biciro bishinzwe mu gihugu cyose no kugenzura ko ibiciro bimanitse mu miduga biyunguruza abantu ku kibazo c'abashoferi basaba ko ibiciro vyashizweho bisubira kongerezwa ijwi ry'amerika yagerageje kurondera ababishinzwe muri ubwo bushikiranganji bw'ubudandaji rirabakena gusa mu itangazo ubushikiranganji bwasohoye risigura neza ko ibiciro byatangajwe bitegerezwa gutangura kubahirizwa kuva itangazo risohotse rw'igenekerezo rya mirongo ibiri na kane za kuno kwezi mu gihugu hose Thierry ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali Radio ijwi rya Amerika Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Americana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muhe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe harry truman yaciye ivanguramoko mu ngabo z'igihugu ikaze mu kiganiro amerikana abahanga mu by'amateka batubwira ko abirabura ba mbere na mbere bageze mu cyaje kuba leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana atandatu na cumi n'icyenda bari abacakara muri koroni z'abanyaburayi ku mugabane wa amerika nyamara barwanya intambara zose za leta zunze ubumwe za amerika guhera ku ntambara y'ubwigenge yatangiye mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu kandi nta burenganzira na gato bari bafite icyo gihe koroni z'ubwongereza cumi n'eshatu zishyize hamwe zirwana nabwo kugera zitsinze zikora leta zunze ubumwe za amerika nk'igihugu kimwe rukumbi byibura abirabura ibihumbi bitanu barwaniye amerika naho abandi bagera ku bihumbi makumyabiri barwaniye ubwongereza ubwo ariko ntibabaga bavanze n'abazungu abazungu babaga bari mu mitwe y'ingabo zabo yihariye n'abirabura bikaba uko ariko bo bategekwa n'abaofisiye b'abazungu niko byakomeje mu myaka ijana na mirongo irindwi yose yakurikiyeho muri leta zunze ubumwe za amerika kandi buri gihe abirabura baritwaraga neza usibye mu kazi k'ingabo abasirikare b'abazungu n'ab'abirabura kimwe no mu buzima busanzwe bw'igihugu muri rusange bari bafite amavuriro ya gisirikare amashuri y'abana ubunywero uburiro ubwiherero byose bitandukanye imishahara yabo nayo yarasumbanaga cyane kuva mu kwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri benjamin oliver davis jr yize ishuri kaminuza ry'ingabo z'igihugu rya West Point riherereye muri leta ya New York mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu myaka ine yose yahamaze bagenzi be b'abazungu biganaga bari baramuhaye akato gusa kubera ibara ry'uruhu rwe ntawe bigeze basangira icyumba yabaga wenyine yariraga ku meza ye ya wenyine yari afite ubwiherero bwe wenyine bamuvugishaga kandi ku birebana n'akazi byonyine gusa bibwiraga ko azageraho agacika intege noneho akiyirukana mu ishuri ubwe ahubwo byamuteye ingufu nyinshi ariga atsinda ari mu ba mbere yarangije mu kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatandatu yari abaye umwirabura wa kane mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika wari utsinze muri west point nyuma ya henry flipper mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na karindwi john alexander mu gihumbi magana umunani na mirongo inani na karindwi na charles young mu gihumbi magana umunani na mirongo inani n'icyenda ubwo kandi yari abaye ofisiye wa kabiri w'umwirabura mu ngabo z'igihugu zose muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatandatu undi yari asanze ari ofisiye w'umwirabura ni se umubyara benjamin oliver davis senior davis junior yazamutse mu mapeti aza kuba umwirabura wa mbere na mbere winjiye mu rwego rw'abajenerali mu ngabo zirwanira mu kirere yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi ari liyotona general w'inyenyeri eshatu mu kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani perezida bill clinton yamuzamuye mu ntera kandi yari yaravuye ku rugerero amwambika inyenyeri ya kane ya general ari naryo peti ryo hejuru mu gisirikare cya amerika mu buzima bwe bwose benjamin oliver davis jr yaharaniye kwivanguramoko ricika mu ngabo z'igihugu imiryango iharanira uburenganzira bw'abirabura nayo yashyize igitutu kinini kuri guverinoma kugira ngo irangize iki kibazo muri rusange no mu gisirikare by'umwihariko ijwi rya amerika perezida wa mirongo itatu na gatatu wa leta zunze ubumwe za amerika harry truman wategetse kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu niwe washyize ingufu nyinshi za guverinoma ku kibazo cy'ivanguramoko mu ngabo z'igihugu kuri we nk'uko yigeze kubyandika ivanguramoko ni indwara imunga abantu ni shitani ivol mu cyongereza tugomba guhangana nayo aho igaragaye hose yagiranye inama nyinshi n'intumwa z'abirabura kugera rero igihe afashe icyemezo nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu aca iteka executive order nimero icyenda icyenda umunani rimwe ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani ritegeka ko ivanguramoko ritemewe na gato mu gisirikare mu nkingi zacyo zose mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani ku munsi w'isabukuru y'imyaka mirongo itanu y'iri teka nyakwigendera general colin powell wabaye umwirabura wa mbere na mbere kugeza ubu wategetse ingabo zose za leta zunze ubumwe za amerika yaravuze ati kuva icyo gihe igisirikare nirwo rwego rukumbi rw'igihugu umwana w'umwirabura yatangiye kugira amahirwe hakurikijwe ubutwari bwonyine gusa hatitaweho ibara ry'uruhu rwe nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu birangiriye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro nadia taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo mugire amahoro n'ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibaye bagere ku mutima tubifurije kuramba